Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam nageenya isan badhaadha hordoftoota keenya kaa miidiyaa nuuran hudaa horii wal gulgala sorqubattanii yooyyaa jenneela nagaa sanfuuni guyyaan arjumaadal awwal 24 barkum 1,440 akka lakkoofsee jiraatti akki biteennaatti ammajjii 23 barkum 211ti akki milaadiyaatti immoo jaanuwaarii 31 barkum 219ti guyyaan guyyaa kamisaati sagantaan ammoo sagantaa fatawaa nuuran hudaa kawaan isan dhiibitti gaafattan tagaafii keessaniifillee furmaata itti argattanidha.
Bismillaahi jennee maqaa keen jalqabna. Alhamdulillaahi galata galfanna.
sagantaa keenya har'aa tanatti odeeffannoo gaggabaabduu qophii keessummaa sagantaa fatawaa nuural hudaa fi qophii seenaa dubartoota ambiyaa'otaa harkaasanii qabna namni sagantaa har'aa tan isanii dhiyeessu na abbaasii kutaan teekniik nuural hudaallee na waliin jira qophiin keenya kamataa odeeffannoo odeeffannoo gaggabaabduu guyyaa har'aatiin jalsanii qaba. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota kennaa odeeffannoo guyyaa har'aatii qabnuun jalqabna. Hawaasii Musliimaa magaalee jiree iddoon masjidaa fi awwaalchaa kennamee fi turseera alatti ka jalaa fudhatam ta'uu ibsan. Godin shawaa kaabaa aanaa hidhabuu abootee magaalee jireetti hawaasii Musliimaa iddoo masjidaa fi awwaalchaa dhabuun rakkoo keessa jiraa jedha. Jiraataan magaalaa jiree tokko akka nu himetti hawaasii Musliimaa kanaan dur magaalaa alatti lafa awwaalchaa kan qabu yoo ta'u bulchiinsi magaalattii iddoon awwaalchaa kan biroo isiniif kennam sabab jedhuun iddoo kanatti fayyadamuu eegalu dhorkee booda namoonni dhuunfaa humnaan irratti ijaaratan. Haaluma kanaan kanaan hawaasii musliimaa akka furmaanni kennamuuf qaamota mootummaa aanichaatti xiyyannoo dhiyeeffatullee furmaata tokkollee argatu hin dandeenye masjidaa fi iddoo awwaalchaa dhabuun rakkoo hamaa keessa jirraa jedhe.
Iddoon godina shawaa kaabaa aanaa hidhabaa bootee magaalaa Ejeree jedhama. Rakkoon jiru iddoo amantaatiin wal qabatee iddoo amantaa musliimotaatiif ta'u iddoo awwaalcha fi kamasida saga ammaatti kan hin qabne gaaffii gaafachaa turreef deebii kan hin deebisne ta'uu isaati jechuudha. Kanaan wal qabatee hooggansi aanaa daagaa godinaatti jiru har'a boru jechuudhaan deebii gabaabaa nuu kennuu dhabuu fi lafa iddoo awwaalchatti nuu kenname kan namni dhuunfaa investii fudhate akkasumas ijaarsa seeraalaa kan irratti geggeesse lafa awwaalcha lama qabna lachuurrattuu ijaarsa seeraalaa kan geggeeffamee rakkoo kana keessa jirra jechuudha.
Jiraatan kun akka jedhetti lafti duraan awwaalchaaf fayyadamaa ture magaalattiin sadarkaa gandaarru waan turteef akkuma iddoowwan amantaa biroo kaartaaf waraqaan hayyam qabiyyee osoo nuuf hin kennamin akka itti fayyadamnuuf kennamee ture haa ta'u malee magaalattiin sun babal'atte booda immoo lafti awwaalchaa hordoftoota amantaa hundumaatiif kenname nullee kennamee ture laf kan seer qabees godhuuf osoo adeemsirra jirru ammallee namoonni dhuunfaa humnaan qabatanii manneen irratti ijaaratanii jiranii jechuun nutti.
Ka jalqabaa ka investimentii kenname sun waraqaan qabu yeroo sanitti magaalittiin qabalee yookaan bulchiinsa gandaatiin bultii bulchiinsi gandaa sun yeroo sanitti afaanumaan irratti awwaaladdaa jedhamee awwaalchi naannoo namoota torbaa irratti geggeeffame kaaree kuma tokkoo fi dhibba lamaaf soddoma bal'inni isaa yeroo san daangaa magaalaarra lakkisuun jechuudha ergasii. gaafa magaalaan babal'achaa deemu asitti awwaalchi hin danda'amu jedhanii awwaalcha kan awwaale dhaasisanii ergi tureen booda naannoo bara kuma lamaaf sadiitti filaanii magaalaatiin qabameen itti lafa magaalaa Oromiyaa iddoo awwaalcha biraa amantaa hundaaf qeenxeedhaaf illee ortodoksiidhaaf akkasitti kennee keenyas nuu kenna jechuudha. Ergasii namoonni dhuunfan sun sanis weeraranii qabatanii mana torba irratti ijaaranii jiranii ka jalqabaa san immoo investii fudhatanii tola investimantiidhaan qabatanii jiranii haa ta'u waraqaa yeroo san kennameef hin qabu garuu ragaa qulqulluun awwaalchi irra jira biqiltuun adda addaa irratti kunuunfamee agarraatti harkuma keenya jira jechuudha. Ka ammaa waraqaa nuu kennaa jennee gaafannus nuun kennine isattis illee isattis waraqaa nuun kennine haa ta'u kompiitara irratti gaafa laallamu instituutiin lafa magaalaa Oromiyaa saayitiidhaan qabamee kan lafa iddoo awwaalchaa jedha. garuu nuun kennine isas gaafachaa jirra nuun kennine sanillee.
Haalum kanaan ammatti hawaasii magaalattii lafa masjidaa ta'e kan awwaalcha tokkollee kan hin qabne yoo ta'u gargumii dhimma musliimaa aanichaattis deemanii iyyatanis qaam furmaata isaanii laatu tokkollee kan dhaban ta'uu ibsan.
Laftis naannoo san jira waan ta'eef hooggansumti naannoo san jiru qalaa haa ta'u jedhaniituma gad deebisanii Hoggansi naannoo san jiru immoo fara kaa'uu hin dandeenye haga ammaatti akkasumas guutumaa guututti amma iddoo awwaalchaa waliigalaatti hin qabnu nama dhuunfatu irratti ijaarratee jira. Bakka lachuutu awwaala keenyatu jira. Ammatti egaa wanti kana inni qabatamaa harkaa qabnu hin jiru qabachiilas haa ta'u awwaalcha. Magaalaa ana keenya majlisni hin jiru gumiin dhimma islaamaa godinaan tureeyyuu isa gaafate. Innis dadhabina qabu isaanis bakka hir'ina qabu namnis keessummeessu hin jiru. Haadha bororuu warra hooggansa godinaa wajjin mari'anneerra maal maal jedhu. Sunis dhaabbataadhaan warra hojjetu miti jettee nama hojii dalagaa qabu umii dhimma islaamaa godinaa sunis nama waajjira barnoota keessatti hojii biraa hojii dhuunfaa qabu waan ta'eef akkasitti nama keessummeessanu haalli isaaniis bakka amantaa irratti baay'ee dadhaboodha.
Kanaafuu qaamni mootummaa majlisni dhimmoota islaamaa sadarkaa hundi jiruu fi akkasumas uummatii bal'aan rakkoo hamtuu hawaasii musliimaa magaalaa ejeree kee jiru kan hubatanii akka isaaniif birmatan gaafatanii jiran. odeeffannoon keenkaan saawudiin duul farmalaamaltummaa waggaa tokko dura eeggalti xumuruu beeksistee jetti mootummaan saawudii xumura bara 2017 irraa eegalee duul farmalaamaltummaa dhaaltuu gonfoo muhammad bin salmaaniin durfamu kan geggeessaa ture yoo ta'u koomishiniin farmalaamaltummaa biyyattii gabaasa malik salmaaniif dhiyeesseen duulii kun bu'aa guddaa galmeessisuun kan xumurame ta'uu beeksise. akka gabaas kanaatti dureeyyoota 381 malaamaltummaan shakkamanii to'annaa jal turan jidduu 87 jalqabumirraa badii isaanii amanuun maallaqa isaan irraa eeggan mootummaaf galii godhanii jiru dabalataanis shakkamtoota 56 himannaa yakkaa kan irratti baname yoo ta'u namoonni saddeet ammoo yakka hin dalagne jechuu isaanii hordofuun dhimmi isaanii gara abbaa alangaatiin seeratti dhiyaatee kan ilaalamaa jiru ta'uu ibsan. walumaa gala duul kanaan maallaqi doolaar biliyoon 106 mootummaaf galii ta'uu gabaafame. duul kanaan durees dhalata itiyoophiyaa muhammad alii alamuddiin dabalatee maatiiwwan warra malikaa ministeerootaa fi dureeyyoonni biyyattii hedduun to'annaa jal turuun isaanii ni beekama. hayya hordoftoota keenya odeeffannoon har'aatan fakkaatti. inshaallah amgar qophii keenyaa keessummaatti san dabarsa keessummoota kiikaardhaa kuniin yeroo ammaatti yuunivarsiitii adda addaa irraa eebbifamanii hojii adda addaa irratti bobba'anii argaman akkasuma malee isaan sadeenuu durii amantaa garaagaraa hordofan amma immoo fedhii rabbii guddaatiin amantaa isaanii kadhaloota deebi'anii rabbii tokkicha gabbaruu jiran akkasuma malee dargaggootii kuniin yaamicha islaamummaa irratti bobba'anii sochii da'waa geggeessuu jiran sochii godhuu jiran kan irraallee milkii arguu jiran mee amgar keessummoota kiyyaatti san dabarsa amantaa kamirraa eessa akka jiraatanii fi amma maaliitti akka jiran isaanumirraa haa dhageeffannu.
Rabbiitu nu badhaase amantii islaamaa Isaatu nu jaalate amantii islaamaa. Amantii islaamaa amantii islaamaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
أكم نجيني كيسن بدادا بولينتي Alhamdulillahi.
hayyee mee eh, inshaallah eh, namni tokkin ka jalqabaa maqaa kan kee iddoo dhaloota kan keetii akkasuma mallee eh, eessa akka jirtu yoom gara amantaa eh, dhaloota kan keetii ka islaamummaatti akka deebitan mee inshaallah tokko tokkoon isanii cuftinuu eh, gaggabaabsa naa hima Hayyee bismillah alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Eh, Maqaan kiyya Kottol Waariyoo jedhama. Iddoon dhaloota kiyya godin Booranaa Aanaadhaas eh, ganda aansi jedhamu dhaladhe. Amma immoo bakki jiru godin Booranaa Aanaa Areeroo magaala mataa gafarsaa jira. Eh, Kanaan islaamee bar kuma lamaaf sadii akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Barumsa addunyaatiin digirii tokkoffaa fudhadheetiin jira bar kuma lamaaf saddeetii eebbifamee amma waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Areeroo keessa hojjeta.
hayyee mee obboleessi keen ka ittaanu kenna inshaallah innillee akkuma keetii kan eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، أما كان كي أدت جلبيسا جلما أنا أريرو إيه، جند حرودين تو بكتين اللي جلم توتو ألد كان إسلام ما سينا أكسن بركم لما في لام من فرسيد قرآن مددة وعي برمساتي في على غير الرا وعمد بسرة سبب خنان إيه، إسلام ما سينا جنبي فكان برمسا نت دقري يونيفرسيتي دردا ورا برسمنا ينتين أدي خنان أما أنتان وجر فاينانسي كيس آه، كتا سيرتينيتي كيس وجد eh, maashaallah mee obboleessi keen ka sadaffaa illee inshaallah nuu kenna Sayyee bismillah wasalaatu wasalaam alaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah illee maqaan keenya galgala gubbaa bulee jedhama. Andara adde aanaa dubbinu kee ganga aanol jedhamutti amma fuula naan jiru aanaa hareeroo hojjeta mootummaa tajaajila bataayitaa galiiwwaniiti. Kanaan islaamilleen barkum lamaa fi shanii yuunivarsiitii jimmaatti islaame. Alhamdulillahi akkasii amma hojjeta waajjira bataayitaa galiiwwanii ta'ee Sana hariirootti hojjechaa jira.
Hayyemee eh, si'umirraa jalqabna ammallee eh, gaafiin jalqabaa maaltu mee gara amantaa ah, keessan yookaan ammoo amantaa kan kadhalootaa kan islaamummaa deebi'uuf sababa sii ta'e yeroo gara islaamummaa deebitoo akkamitti deebitime inshaallaa kanallee gabaabsinii nuuf himi Eh, bismillah wanni gara islaamummaatti akka deebi'u sababa nu ta'e saani rabbumaan nu soode saan ammoo akka namaatti nama nu waan iyyuu hin dagannee fi nu godhatu wajjin nu doktor bareedaadhaanii yuunivarsiitii jimmaatti yeroo nu waggaa tokkoffaatti namatti ture namsuun sababa nu ta'eef danda'utti nutti himee jiini kallee danda'u qabsu jira saan rabbumaan nu laafesse.
hayyemee eh, atilleen inshaallaa ah, maaltu gara amantaa kan kee kadhalootaa yookaan islaamummaa deebi'uuf sababa sii ta'ime eh, yeroo gara islaamummaa deebitu kan dirqamaan deebite moo fedhiin deebitime inshaallaa atilleen nuuf himi ee islaamummaa hacheenan hin barkom lamaaf sadii akkuma reefu jedhe gaafasuun kutaa kudhanii godina booranaa ana dirree meeg baradha obboleeyyan tiyyaa sadii waliin galtu na waliin nama sadii ture tokko kiristaana tokko islaama ani immoo eh, akkuma dalaqqees booran ture abbaan kiyyaalleen ayyaana ture anni immoo gaafasuun ijoolleen isinarra wal silmitinarra wal dhabde rabbiin na laafsee islaamummaa naaf galchee sababa obboleessa kiyya kan islaama godaana alaakee jedhama inni amma hojjeta mootummaa godina booranaa aanaa dhaas jira sababa isaatiin islaamee fikirin tiyyaan Hayyamii dhaddacha eh, mee maaltu gar islaamummaa deebi'uuf sababa siif ta'e yeroo gar islaamummaa deebitoo dirqamaan deebite moo fedhii kan keetiin akkasumatti eh, deebite inshaallah
Wanti akkan islaamuuf sababni na ta'e inni guddaan an maatii kiristaanaan turani pirootestaantii keessatti guddadhe achumaatti wangeelaa yuuman keessaa nu godhamni baddaa keessatti ijoolluma keenya irraachi nu barsiisaa kitaaba qabachaaf nu guddamne kitaaba kana gaafa barumsuutta sagaliin booda jalqabee kitaaba saayinsii haa- saayinsii hawaasaa keessatti dhiifa amantaalee hedduu ejji argu dhiifa namatti mootummaa na hawwisee ture kanarra kan ka'e tokkochummaan rabbi islaamaa eeka jiru kun Eh, maaf akkaataa dhiyaatii yoo seera waan dadhaboo irraa olii qabadhe kitaaba kee kan sirrii dubbisuu kitaaba kiristaanaa sirrii dubbisuu eegale kitaaba kan sirriitti badhee kitaaba hunuyyuu ergamummaa yesuus akka inni ibsu akkasuma tokkochummaa waaqaa haa musliimii yesuus irraatti akka inni dhugaa dhugoomsu waanuma akka laalee dubbisee dubbisee dubbisee fakkeenyaaf yesuusiin gootummaa dhabu inni maalif maan akka gooftaan ta'een fakkeenyaaf kan danda'u ofiisuma gochuu hin danda'u haa jedhu kitaaba waan ibsu yesaatti ibsa bakka baay'eetti kitaaba maatii hosii isaa bakka baay'eetti kitaabota kan dubbisetti eegee waliin dubartii gara amantaa islaamaatti bara kuma lamaaf lamaaf hin danda'e. Adeemni islaamaa seene yuunivarsiitii irra ba'ee bara kuma lamaaf afuritti yuunivarsiitii irra eegee eebbifamee magaalaa mata gafaachuu naannoo ariirratti eegee alee hunduu wattu ofiisa qindaawaa isaatti seenee islaamaallee yuunivarsiitii quraana lee qaqqaree aduunfaallee irraa qaqqaree hubanna islaamaallee waan argadheef asii gadi hunduyyuu namni biraan jiru ishee hooti jettu nuun kaasee barattoonni duraa galma jiranitti ishee hamma fayyadamti jiran waggaa tokko kan jiraatu kan jiran isaanii waliin darannee jamaa keessaa dhaabuu sochii islaamaa dhaabaa baaddee deemu kan jalqabne nama jalqabneetti sochii akkaana kennaatti magaalaan ariiratun akkaana kanaa aflanii kanatti iyyuu maqaa guddaa waan baay'ee nibsama turte aanaa jamaa reebi'ina kaddaatti ilaalamaa turte maannaan namni barattoonni akkuma waggaa gaannoo eegi keenya warra nu boodhifan jiraayyuu achi qaqqabnee mazzaata kitaan dhiyaatan akka isaan sochii daawaa keenyaa dabalaman yaalata irratti asii walqabee jamaaf jiraachaa dhufu hawaan dhaga'aniif nu hawaasni maqama heen kan dhaga'aa turan agodinaatti yeroo gadi sochiin daawaa kun in jabaata yeroo sossof jabaatee baaddaa keessatti sirriitti namni tilmaamsanii sheehii ilatti keessanii gargar immoo sabab nageenya ta'ii sabab adda addaa haa maallaqa addaan citu sheehotii waan duraan qadaraan dhabuu ta'ii addaan badee wanni hundii gamtee haalisin dadhabbii jira keessumaa toggoota lamaanii asirraan keessatti kun baay'ee laafa ture. Duraan immoo akkas jijjiiran qaba. Kun immoo haalli siyaasaa biyyattii laleegni jiraniin duubatti haalli islaama mataan immoo amilaan islaamii qabu wal qabate sochiin jiru amma dhiqqoo mul'ataa jira. Keessumaata kana hennaa ta'uu gahaan sochii dansaatu ture. Sochii kun immoo muuxannoo kun akka daddabaru akka godinaa keessaa faffaca'u. Nulleen sirra adda addaatiin beekumne lama heekaasee turan ta'uu ta'uummaa kan waliin turan jechuu aanaa biraarraa akka gaggalanii. waan kakkanaa saabi aana bakka isaanii keessatti kan jalqa qaban akkasitti saballoo iddoodha bakka akkasitti akka bulanne taasisuu jira ammaa fi gara godinaatti laafumaa jennuuti akkaana kennaatti yaali jiru adda sana gammachiiskee jiran.
hayyemee eh, ammallee atummaanumee eh, haalii sochii daawwaa amma naannoo eh, godina booranaa sun keessa jiru maal fakkaata mee eh, eegii islaamummaa dhufte islaamummaa kan keessa hoo m- maal hubatte mee inshaallah Sochiin uummatni warra nama waaqeffata akka hin beeknu oolmaan beeknu amantii kiristaanaallee islaamaallee hedduu baay'inaan jiran yeroo akka aadaa isaaniitti seera jaarolee
duraan dhahan sabbootii irraa dhaga'anitti amantaan gaafsiin dhufte amantaa islaamaa qabadha heeluuleen ni jira sababa kanaaf uummatii islaamummaa eega jira haa ta'u isin immoo pirotestaantiin haalaan godinaatti caasa diriirfatee kaana cufaattu walqabanna guddaan adeemaa jirtu agarra. Walqabanna guddaan jechuun ishee aan cifirratti hojjetamu fakkeenyaaf nama dhukkub hambir dhaabachuun walqabachuun waliin dibeechuun sabaratu hojii keessatti konfiriinsi gurguddaa taasisuun bakki cufa wayii dhufanii akkasitti hojjechuun barattoota hin qabachuun keessumatti magaalaa yaabala farraa xiyyeeffattee hoteelii garaagaraa ijaaruun hara diddaatiin uummata hin sochoosaa jirti. An fakkeenya baaddee heddeetu uummatillee ni fedhu lakki islaama seenaa abbootiin seen duraan islaama hin dhaamanii nu islaama fudhanna malee waan kan hin fudhannu jedhan adurraa dubanuu itti qabsaatu jabaatu itti qabsaatuma itti qabsaatuma harkifannaan isaan immoo dubbii jaaros duraan dabartee ka islaama qabadha jechuun irraa kan ka'e uummatii sirriitti seenuu gammas sirriitti hin dandeenye fudhachuu hin dandeenye mati godhuu hin dandeenye garuu ijoollee dubartiitii fi ijoollee dargaggoo ijoollee xixiqqoo lafa dhufan kan irratti xiyyeeffachuun amma duraa deemu jirti. Immoo kanaan wal fakkaatee uummatii islaamaa kan irratti dammaqinaa illee hin qabu keessumatti amma Dr. Bareedaan amma reefu isaan baansaa jiru dhimma wal qixxaa buleessa bareedaa sun islaamsuni. inni asirratti nan jaban waliin turture amma yaaballoo galanii yaabal jiranii muuxannoo kan kan yaaballoo babal'isinaan barattoota irratti akka jechuu danda'u uummata islaama dammaqinaan ta'an hojjechuu jiranii barattoota iddoo walii qabanii waliin mari'achaa akka islaama ofiitti isaan dammaqan akka islaama isaaniif dammaqan akka sochii islaama heettanii akka walii islaam sana akka namni islaama maallee seenuu danda'u jechuu darbuun walqabata akka haraa ruqaa illeen karaa fayyaa illeen waan akka jinnii maanii anirraa alatti nan gargaar waan akka irraa sochii yaaballootti jalqabame bara hantootatti waan qofoon fudhachiise Ali jiru hagara hin jiru mojjaadha in jabaatamaa jenna inshaallah eeguu jira islaamaatiin islaamummaan keessatti mul'isiin xiqqaan tokko godhameyyuu haalaatti mul'atu ummatillee waan jaatuuf baaddaa keessatti godhuuf islaamummaa inni godhutte wal duraan keessaanillee ijoollee ofiitiin deebi'a keessa islaamummaa erga islaamummaa deebi'a duraan jireenyillee kana jedhani walii guddaa qabna jaalala guddaa uummata irra qabna carra guddaa illee qabna amma gammaatti carra guddaa uummata heddeemu carra guddaa jaalala uummata guddaa waan qabnuuf inshaallah akkasitti inni milkoomne yaadna inshaallah.
obboleessi keenya kaani kenna inshaallah. ayyee sochiin daawaa amma naannoo atiin jirtutti yookaan ammoo godina booranaa keessa maal fakkaata dadhabbinni jiru ammoo maalidha mee inshaallah hanqinni daawaa irratti jiru mee maaltu jira mee inshaallah kan mee gabaabsinu him.
inshaallah akkuma ibsame sochiin daawaa akka sadarkaa godinaatti laafaa ta'uun isaa ibsamee jira ta'ullee immoo aanaalee qabnu keessaa aanaan areeroo sochii daawaatiin sadarkaa duraa irra turuu maqaan isaalleen akkasuma faarfamaa turuun isaa yaadatama kanaaf sababa kan ta'e immoo namni amma asin maqaan qabamu sun kanirraa asillee lakkoofsi jamaa seenna yookiin dargaggoo kunii asitti kaqin daa'imman barnu addunyaa kan yuunivarsiitii fi koolleejii gargara irraa eebbifamee asitti wal ga'e ta'utu sabab kan ta'e jennee yaanna Jamaan kun asitti wal qabatee namni muuxannoo gargara yuunivarsiitii Jimmaa irra ta'e, hawaasa irra ta'e, Diree Daawa irra ta'e, Yuunivarsiitii gargara irra jiran muuxannoo achi jiru qabatanii as dhufanii jamaa kan ta'u hundeessuu danda'an yoo ta'u kanirraa jamaan kunin hojjetaa mootummaa kan ta'e humnuufii irra waan danda'een beekota qaxaruun akkasuma humnuufii irra waan danda'een barattoota jabeessuun humnuufii irra waan danda'een akkasuma raasa deeme waan kan sochoosuun sochii daawaa aanaa areeroo keessatti maqaan islaamaa yaamame taasisee jira. kun ta'ullee immoo kun booranaa keessatti wanni kun hin jiru walqabannaan hojjetaa mootummaa walqabatu kun hin jiru walqabannaan namni itti yaadee akka amantaa biroo kareessu baanan sun samaarii irratti yookaan barattoota irratti xiyyeeffatanii akkasi qaban sun hin jiru dadhabbiin jiruudha akka sadarkaa godinaatti tarii immoo bakki islaamummaan ammatti akka sadarkaa godinaatti socho'aa jiru kun reefu jedhamee bakki jamaan keenya jiru amma aanaa yaaballoo doktor bareedaa jira aanadhaa fi maamud jedhanii jamaa keenyarra nama sababa hojiitiin achi galee ana miyoo akkasuma obboleessi keenya qorii jedhanii nama sababa hojiitiin achi galee ana waaqillee hujeefa jedhanii akkasum jamaa keenya kan aanaalee gargara irra qoodamanitu haga ta'e haga ta'e keenya ga'uullee baatanii sochoosaa jiran. Aanaaleen gada san immoo jamaan keenyallee akkas hin dhaqqamin kan muuxannoo kanallee hin argatini dadhabbiin guddaa irra jiraachuu isaanii dadhabbiin guddaa dammaqinaan hojjechuu dhabuu isaanii akka warri sun xiyyeeffannaan bakka qabatanii barattoota qabatanii hojjeta qabatanii jedhanii akkas sochoosuun hojjetaan keenya yookaan islaamii yookaan dargaggoon islaama kan godina keenya jiranii xiyyeeffannaa waan kan laaluu dhabuuni sochii daawaa gad buuseetiin jira. Tarii immoo muuxannoon kun namnaa bakka hedduudha qabuun waan jiruuf gammachuu qabnaa inni saramnaa jennee akkasii yaaduu jirraa jechuudha. Kanaaf immoo sochii kanaaf sababa kan ta'e hojjetaan mootummaa wal qabachuu hojjetaan mootummaa tokko ta'u akkasuma muuxannoo gargar waan qabuuf hojjetaan mootummaa kunin nam bakkee iddoo baay'ee walitti deebi waan ta'eef muuxannoo gargaraa qabu walitti qindeessu yoo sochee jijjiiraan hin fidu bakkuma jirutti. Kanaaf sochiin amma si jalqabu kun yoo rabbi fedhee akka bakkundatti bakkuun yookiin godin booranaa ta'e bakka islaamni jiru maratu wal qabannaan keessatti hojjetummaa kunini yoo sochee jijjiiraan yookaan kufaatiin duraan kun sunini oliin deebi'aa jenneetiin yaanan ta'an.
Mee jamaan keessan yoom hundeeffame eenyutti hundeessee kaayoon keessanoo maali mee miseenson jamaa keessanii hoo agam mee waan kanallee inshallah gabaabsinaa him.
Ee jamaan keenya hundeeffamee jennu uummatiin islaamaa areera keessa duraanuu hin jira. Wagga waggaa walitti dabalam. Ta'ullee immoo jamaa yuunivarsiitii irra dhufee akkana walitti qindaafuun ka jalqabee bakkum lamaaf afurii nam tokkoo fi nam Ahmed Nuura jedhamuuni. Jechiin kunini jalqabee barattoota yookiin dargaggoo kan hundi duratti yuunivarsiitii Jimmaa irraa eebbifamee ka gale barkuma lamaaf afurii sochii kanas jalqabee akkasuma barkuma lamaaf shanii obboleessi keenkareefu maqaa isaanii dhageessan dhaddachii barkuma lamaaf shanii fi galanii isaa waliin socho'u waliin hundeessanii jamaa kana waggaa kan lamaan jidduutti ta'ee harma ga'ee jirti eegisuni osoo addaan hin cite yuunivarsiitii irraa koolleejjii irra jamaan itti galaa nam islaama ka galcufayyuu karaa jamaa kan qabsiisaa karaa dargaggoo islaamaa kan hojjeta mootummaa kan qabsiisaa akkana qindoofne gaafa hundeeffame akkana akka arma ga'ee jira jechuudha.
دين الإسلام جالا أمنتي آلما إسلام ما دينك أبقى جلما دابا كبو كران سادير الفما اهدنا يا مولى صراط المستقيمة صراط المستقيمة diinaa kanaaf dhiigaa meeqaatu lola'e sahaabota lubbuu santuutti manca'e qabsoo meeqaan diiniin kuni har'a ga'e al-islaamu ya'lu walaa yu'laa alee walaa yu'laa alee nam dordofe karaa islaamummaa malee honga haadaarraan fuudhamuu waa takkallee rahmaanitu quraanaanii nu dhaamellee walaa tamuutunna illaa muslima taatan malee muslima taatan malee rabbeetu nuu
hayyii kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya hin goolabamne inshaallah fedhii rabbii yoo ta'e kutaa lammaffaa qophii tanaa torbee dhufu isiniif qabannee dhiyaana am yeroon ka fatawaa nuural hudaa tagaafii keessaniif deebisa itti argattaniiti sagantaa keen kaardhaatti sheekkeen kabajamoo fi jaalatamoo dr luwaawul islaamittu gaafii keessaniif deebisa nuuf kenna sheekkeen waliin turte gaarii qabaadhaa saniin jedhe abaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaalaan usnee qabu waa fannu فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى kan beeyne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa obbaafannu Jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira.
Wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaadan jira.
Hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamturraa qulqullaa'uu barbaaddu.
Waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa nuurul hudaa gaafadha.
Ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama nurul hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha.
Fataawaa Nuur al-Hudaa.
Fataawaa nuurul
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلون ورين قافي فتوى داف إرجتن خرا تي في نور الهداتين وانهم بين برتشوف تأسين الرائر التقوت تشوف تمام إسن التاتي الدبا فتشوف ديبسان فتواليتي غافريتي سني تقمخي يجيسي أك أرماغديتي وهند درة بسم الله الرحمن الرحيم itti aansee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu gaafin dura akka jettu namni tokko horii daldalaa haa ta'uu kadamoosaa fudhatu haa ta'uu maallaqa afooshaatis haa ta'uu maalleen kun yoonii fi amanirra naannawi takkaayuu takkaa amata tokko lama ta'u zakaa akkamitti irraa baasan jedha deebii isaan yaa gaafata maallayni ati mana keeysuu baankii keeysuu ta duraati horii kee qulqulleeysuudha qabda ribaarra horii ribaadhaa kana keeysan galin ta lammeeysaadhaa horii kana amanii irratti naanna'u fakkiidhaaf yoo ramadaana keeyse ramadaan akkasiitti zakaan irra jira muharram yoo keeyse muharram akkasiitti zakaan irra jira akkuma sanitti ofi baatiilee cufaahu tanaaf jecha waan amata dabaree sirra jiruu fi waan amata dabarsitees waliin kafalii tawbaa wajjin gaafiin itti aantuu akka jettu obboleeysa keenya tokko natti fakkaataa hedduudhaan mukkoramee waswaasa shayxaanaatiin salaataa fi qura'aana qara'uu fi wudu'a keessatti shakkiin hedduun itti dhufti duuba shakkii tana keessatti gaaga'ama hedduun narra gahee akkamittiin waan kanarraa qulqullaa'uu dandeeyaa jedhu yaa gabricha rabbi namni tokkollee waswaasarraa hin duroomu waswaasarraa namni odoo duroomee duroomee أبا خني آدم عليه السلام فوسوس إليه الشيطان جنة خيست ساجر وسواسني إست وس شيطاني إست وسواسي والربين إسرى روي cubbuu dhugaatti fakkeeyse muka sanyaatuudhaan rabbiin duuba jannatarraa isa baase warra isaatii wajjin waswaasa raanamuun duroomu garuu haga dandeeyanitti ilmi namaa tokko aduwwiin qaba taniin ijaan hin agarre tana agartu tawana wajji nyaattu tana tana wajji dhuydu tagartee bineensa adda addaa taatu arbaa gaalaa horii jawwee boofaa waan adda addaa ummata tokko kakkana ta'u jijjiiramu ummata shayxaana jaan kakkanaa jara kanaan na wajjiin jira ta dura atiif itti amanu tanaaf jecha haga dandeeysutti waan rabbiin si gargaare salaata kee keeysattiis haga dandeeysutti if gargaaru ta duraati wanni salaata keeysatti waswaasa kanarraa si gargaaru hoggaanii fi masgiida ol seentuu mana keeysat tahuu qibla garagaltee hoggaa harka kee kanatti ol fuutee allahu akbar jettu harka kana maalii fi ol fuudhe yaadadhu eenyu jechaan ol fuudhe yaadadhu wanni ol fuuteef rabbii tokkichaaf jecha talammeeysaa harka kee kanatti ol kennuun kuni rabbi ani tokkichummaa keetti amanee sitti if kenne jechu akka namni aduwwii hogga booji'an wanni dura gartee loltuun aduwwii hogga boojiiti gootu maal harka kee ol qabi jedhaniin waa hunda lafa kaayee kana namuu ni beeka atis akka waan rakkoo addunyaa tana irra jirtu cufarraa qulqullooytee rabbii kiyya ani sitti if kenne jechu harka ol fuudhuun keessuun tana keessatti duuba. fuula eenyuutiin dhaabbachaa jira sammuu tee keessatti yaati fuula rabbii tokkichaati subhaana talammeessaadha salaata kee keessatti yoo masgiida keessa taates mana tahu hogguma takkallee if duran eegin karaa bakka sujuuda gargali yoo salaata fuula imaama gartee fuulduree kaabaa jiraatti qofa fuula kee fawalli wajhaka shaxara almasjida haraam fuula keetti deebisi qiblatti hoggaa kaabaa bira jirtuchi garagale ammoo hogga fagaattee jirtu salaata kee keeysatti dachi eegi waan mana fifannisaa kanallee laalin akkuma san saffii lammeeysaa jiraattee namni shurraaba katabbii qabu si dura faa jira if dura laaltee faa qaraata odoo salaata kee siirtu kushuunii kutee waan qaraate hin beeyn tanaaf jecha waan salaata kee keeysatti si shaaqalu si dhiburraa fagaadhu taafreeysaadha hoggaa salaatatti seenuudhaaf allahu akbar jette boodaan du'aa'ii shayxaanarraa ifiin tiisan shugguxii hin irraanfatin heddugaa tun خطاب ذكري خيس الدم لالي فكيداف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي كان الإرام فتي تنجب دون هدو أكو مثلا أقوى قرآن أراتوس قرآن خي خيستي قرآن قرتيس إيساتين لابي آه بكتنا أنجرا كن سركين قرآن بكت لابد واللالتوس بكما جرتو راكري يوني في صلاة خيستي قرتا قرآن خنا بكت قرات واللالتلي bakkumatti wallaaltee dhaabiti Allahu akbar je akkumas wudu'a keessattis hedduu bakka tanatti namni khasaaraa guddoo keessa jira namni gadi waswaasarraa qalaal bismillah jechaatuma harka kanamarraa jaha torba dhiquu jira akkuma san funyaanii fuulaa miila ka eega wudu'a fiixee wudu'a kiyya kana je'ee jalaatti deebuu jira kunis waswaasa sheexaanati wanni gargaarsifattuun ta duraati wudu'a irratti nama wajji dubbiin guddisin haasawni dhoorkallee mitii odoo wudu'attu haga dandeessutti namni kun odoo si haasayisu dogongora keessa neqa ifirraanfatte sa'eessa funyaanittiin jira moo fuulaa jiraa jechuu wallaalta tanaaf jecha ta duraa bismillaahi jii wudu'a keetii irratti wuduuni kun akka ibaadaa ta'e yaadadhu haasawan guddisin kanaan gargaarsifadhu rabbi si haa gargaaru gaafin itti aantu akka jettu obbolesi keenya tokko akka jiru jaarsaa jaartiidhaan rakkoo teenya beeknee wal cinaa dhaabbannee yoo wal gargaarree wajjin daleenye akkamii jedha yaa gabricha rabbi ta duraati wanni beekuu qabtu namni tokko hoggantala takka fuudhu itti gaafatama siidha nyaataa dhugaati waa hunda sii mataa kiyya irratti jiraa jechuu yaati arrijaalu qawwaamuun cala nisaa'i jee rabbiin narra jetti ammoo haadha mana keeti bakki isiin dalayddu bakka waan dhalaa malu taatee diinsii bakka sanitti hiifamee bakki sun bakka nagayaa taanaan hujii dhalaa wal fakkaattu taanaan wal taatanii yoo wal gargaartan nuurun calaa nuur rakkoo takka illee hin jiru ammoo waaniin bakka tanassi himu yaa obboleessa ilma namaa kana jidduu guyyaa tokko rakkoon dhufa akkuma ja'anittu arrabaa fi ilkeellee wal dhoyti gaafa tokko horii kanarratti yaa'een dhufuun mala waan isii hogga fuute waan keetin laayixee wajjin haajaatti hin bahin galmeeysii kaaye horii hangan akkannite waltahiinsaan waan baafattan baafadda yoo waa walit jaarrachuu waa godhuu feetaniis walqixaa quxum fedhee harki keerra guddatus horii siidhaa san firraa katabbiidhaan qabi boru yoo ajalli isii fuudhees waan isiisan si gala atii fi ilmaan siitii fi haadha abbaan siilleen qoodarraa qabanii beekadhu. Gaafiin itti aantu akka jettu namni tokko haa yeroo cufaahuu waan kanaan dalagu ifiin jiru kaduuba dilii tanaa hojjetu malli maalii jedha. Yaa gabricha rabbi namni cuftinuu macsiyaa dilaawurra hin duroobu diliintu wal dhabdi. diliin gurguddoon akka shirkii akka zinaa akka farshoo akka ribaa akka ragaa cubbuu akka haadha abban mataa jabaachuu wanni kun gurguddoo toobaa qulqullitti haajimti ammoo dilii xixiqqoo tagartee humaatii mijettee shayxaanni itti si jeynoomsu yoo lubbuu kee kanallee if qabuu dadhabde toobaan irraanfatiin laa taqnaxuu min rahmatillaahi je rabbiin laal astaghfirullah jettee rabbii kee araarama kadhachuun human irraanfatiin duuba talammeeysaadha dilii tanarraa if qabu yoo barbaadde waa lama yookiin waa sadii hin gargaarsifadhu dilii garii namni nama hojjechiisu saahiba bada geelees haa ta'u dhalaadhaaf dhiiraa fi shariika haa ta'u nama bada ka farshoo dhugu ka zinaa ka timboo ka sijaaraa ka shiishaa ka waan adda addaa ka taa'ullee hogguu takka waan kheyrii hin dubbanne namni kanaa kuni hamtuu keessa si buusa saahiba badaarraa fagaadhu takka tan lammeeysaadha gandii ati qubattee jirtu ollaan kee badaa yoo ta'e bakka sanirraa godaanii bakka biraatti gali kun cuftinu waan diliirraa if qaburra si gargaaru tan lammeeysaadha haga dandeeysutti waan sirraa arkamu tana waan sababaa waan ati hojjettu si geessu waa san hanga dandeessitu irraa fagaadhu gaafiin itti aantu akka jettu obboleettii teenya takka fakkaatti yeroon ani gartee mana namaa kana keessa hojjedhu alawaadaa keessatti yeroon huccuu miicu quraanallee moobaayil kiisha kaayyadheetiin sammaa'aa gurra kaayyadhee anaa shiidaafi waan akkanaa dhaggeeffadhaa hukmii shari'aa maali yaa gabrittii rabbi akkuma atuu beeytutti sagaraan kuni alawaadaa miti kushiinaan mana hirriibaatii miti kushiinaan alawaadaa miti bakka taa'anii mi bakka itti nyaatanii miti tana ta'uu ni beekta duruu ganamumaan raahu manni kuni mana sagaraati manatti sagaraa bahani haa xiqqaattu haa guddattu tanaaf jecha bakki tun bakka kheyriitti dhaggeeffatanii miti yoo kheyrii tanarraa akka addaan narraan cinne kajettu taate huccuu bishaanii guurii makiinaa dalaysiisi gabbahii saaloona taa'ii dhaggeeffadhu huccuun miicu harka keetiin huccuudhaas makiinaan miica hogga isiinuu dhaabbatte dhaabbatte waan qabdu aladhiisi ol seenii sirreessi akkuma san wanni garte hadiisaas haa ta'u adkaaraas haa ta'u anaashiidaas haa ta'u waan maqaan rabbii keessa jiru sagaraa keessatti irraa fagaadha. sagaraa tana keessatti waan hukmiin shari'aa halaal nu goote qofa hoggaanii fi seenan akkana jaa hogga baatan akkana jaa waan shari'aan goote kana achi waan biraa bakka san buufachuu hin dandeessu irraa fagaadhu ammoo takkan irraanfatiin wahuma khayriidhaa tan gartee sagaraa keessatti dhaggeeffachuu feetu tana akka shayxaani sitti urgeessu beeki ammoo oduu ala baate geeleen tee oduu sibira dhuftee odoo wahoo biraatu garte quraanuma kanaa kanaa dhaggeeffachuu hin dhaqqabdu kana maaltu si bareeche shayxaana haga dandeessuutti jalaa dide gaafin itti aantu akka jettu obboleettiin teenya tun isuma fakkaatti abbaan keenya warra lama qabaa hedduu haadha teenya tana ni jibbaa akka waan gartee isii tana masaanuun sixiriitti gooteeti duuba tanaaf jecha namni kuni haqa isaa keessatti yoo gabaabbanne nuti haadha teenya tajaajille badii ni qabnaa jette obboleettiin teenya. Yaa gabrittii rabbi ta duraati fayyadamni harka rabbii jira. Fayyadamuunis fayya harkachuunis akkanumatti abbaan keenya wanni gartee haadha teenya jibbuuf sihiritti goote masaanuun haadha teenya jettee sayyaaduun. waan kana akka guyyaa boruurraa gaafatamtu eeysa garte gaafa siin je'amu jira jecha keekana maa yalfidhu min qawliin illaa ladayhi raqiibun atiid warra gartee waan isin ogwaa kophaa teeysan haasoytanii isii tukkana godhe jettan suni akka boruurraa gaafatamtu beeki takka tan lammeeysaadha abbaan keenya kuni haadha teenya itti hammaatee akkana godhe jechuu irraanfattee masaanummaa tarkaanfattee abbaa keetii wajji haasawiti waani gartee isiin tuni haadhateetirraa waan inni fagaateef haadhateetis wajjiin haasawi abbaa keetiis wajjiin haasawi nama gartee dogongora qabuu ni beeyta haga dandeessutti karaa sanii wallaansoo godhi malee gabrittii rabbii takka miskiintittii namuu quba hin qabne rabbi malee nama irratti hin bobbayin. akkuma san obboleettiin teenya akka jettu hojiidhaaf na ganda gartee arabaa kana yeroo dhaynu waan adda addaa kana waan rabbiin hin jaalanne nu dalaysiisanii waan kana keessatti hukumiin akkami yaa gabrittii rabbi namni hoguma takka illeehu wanni inni yaaduu qabu waan garan nyaatu waan dhugu waan uffatu wanni sadeen kun qulqullummaa halaalsaa tahu waan kana keessatti waanni rabbiin jibbu argamnaan waan kanarratti horii fudhattee yoo hanyaatu taate waan rabbiirraa si fageessu tahuu beeki. Sababaa du'aa'iin namaa kan qeebalamne nama dhoorku tahuudhaas beeki. Wanni hedduu du'aa'iin namaa qeebalamneef namni wanni inni nyaatu haraami, ka wanni uffatu haraami, ka wanni inni dhugu haraami fa'annaa yustajaabu laa jee nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam. namni kuni dogongora isaa irraanfatee rabbiin du'aa inaan qeeballee numaan kadha numaan kadha jaalaal dhukkuba ifii qabu if keessa gaddeebi'uu qabaa jechuudha. Tanaaf jecha waan dalagaa bakka dalaydu san eega bakki tuni dalagaa waan rabbiin hin feene jiraa beeyte laal arraa boduu hin jire dalagaa sanirraa fagaadhu man taraka ashee'an lillaahi fa'awwadahu allah namni tokko rabbi jecha waan takka yoo dhiise waan sanirra caaltu rabbiin sii kennaa beehi agabritti rabbi gaafii takka tattee aantu keessatti akka jiru baleessa keenya tokko horii gartee jaartii fi nyaachuun halaali moo haraami yaa gabricha rabbi horii jaartii nyaachuun haraami moo halaali jechuu kee kana keessa dubbii silaa akka nama muuza nyaatuutti qunceerraa haaftee himuu sirra ture fakkiidhaaf yoo horii jaartiin tee carraayxee fiddu na kenni jettee harraa fuutu taate humnaan haraami yoo keessee booda hattu taates haraami masigalee yoo ammoo walin laaqannee wajjin nyaannee wajjin dhunna kajettu taate huma takka illee hin qabu kana dhiisii maharii isiitu فإن قبن لكم عن شيء منه فكلوا هنيئا مريئا جرب ما هريسيتو أدوسي خنتي لا رؤى جبر حلال كيسني تناف جتشا دبي أدام بافدو يهورين سيدا هرم سيتي نقافتو ملين صدقة نقافتو ملين ورخيسن انقرقارين نقافتو ملين خيري دافن كنتين جتشون مرقى خيتي بيتي أكو مثلا أبليس خنجا خوني اتعنسي كجو قرا نتيتين yeroo takka takka majjaan bilaashetti nuu dhufaa. Akkuma san itti aansi obboleessi keenya kun namni tokko yoo wartee qaama isaarraa bishaan bahe takka dhiini bahe ramadaana keessa soommanni isaanii badaa jira. Ta duraati yaaqi wanni gartee qilleensa rabbii gubbaan sii dhufu netiin hoggaanii fi jawwaala kee banattu netiin yoo sii dalage waani ati karaa telekomishinaatiin karaa isteesiitiin karaa silkii boksiitiin tilifoona gartee akka hannaatiin silkii godhattee ittiin fayyadaminiin huma takka illee hin qabu. Wanni ati itti fayyadamtu hullaal horii mangistiiti takkaawuu Yahuuda takkaawuu kiristaana wanni jan haqa namaa keessa hin jiru haraam haraam. Tanaaf jecha wanni immoo qilleensi rabbii sitti fidu huma takka illee hin qabu. gaafiin ammoo namtichi tokko yoo bishaan isarraa bahee je obboleessa keenya kun ramadaana keessa. Yaa obboleessa dubbiin walitti cuqqaaltee gaafatte wanni sirra ture bishaan kun bifa hedduun namarraa baha bishaan bahu kunis sadi tokko maniyyi kan namni irraa uumamu tokko wadiyyi furdaa hoggaa ba'aa guuran faa bahu tokko immoo madiyyi hoggaa waayee yaadatan takka hoggaa jaartii dhungatan. bishaan qallaa imimman fakkaatu kanamaarraa bahu harkifatu sadeen kana yoo wanni ati gartee ramadaana keessa hasirraa bahu maniyyii namnirraa uumamu san hirriiba keessatti siif quban qabne manaamaan dhala dabalamti akkuma san dhalaan dhiirratti ni dabalamti manaamaan akkasi yoo sirraa bahe huuma takka sirratti hin jiru qaamuma kee dhiqadhu malee soommanni kee hin badu ammoo bishaan sirraa bahuun guddaa kana yoo ta'e harka keetii yoo ofirraa baafte takkaahuu waan hamtuu ijaan eeydee yoo kasirraa bahu ta'e si hagalu bakka tana jabeessi soommana keessa feetee warra keetillee garaa jala haayyattee raftee odoo isii dhungattu yoo maniyyiin sirraa bahe soomanni kee badi takkatee tana beeke garuu waan saalan tuqiniin kaffaaraan sirratti hin jirtu yoo saala tuyxe qofa. kafaaraan sirra jirti yoo sababaa dhunguutiin sababaa manaamaatiin akkanatti sirraa bahe huma takka illee sirra hin jiru ammoo bishaan qallaa yoo habahu ta'e sababa haasawaa fi kanaatiin qallaa wuduu ani balleessa bakka si tuqillee firraa dhiqe garuu hanga dandeessutti halkan dheeraadha soomana keessa waan akkasiirraa fagaadhu yaa gabricha rabbi gaafiin itti aantu akka jettu. gaafiin akkuma gaafii obboleessa keenya ka duraatii karaa waayifiitiin netiin nu dhufteetii irraa fayyadamna nu gandi guutuun yeroo takka takka mangistii gadhiisa wanni kun maal qabdi deebisaan akkuma harreefu jee yaa gabroota rabbi wanni hawaa qilleensa gubbaan sii dhufu qilleensa rabbiitii waa takka illee hin qabu gaafiin itti aantu akka jettu namni tokko yoo rifeensa isaa kana dheereessee ceeku dhaabee akka dhalaatti fakkaate takkaa'uu shuushaa godhee fuula duubatti saqaaree hukumi shari'aan maal jedhama yaa gabricha rabbi mataa dheereeffachuun bifa adda addaa qaba bifa arraan tana akka hormaa lukkuu yahuda fakkaatuudhaaf sammuu gubbatti wal dhadhaabanii walakkaa sammuu dhiisan kuni baaxili shari'aa keessa dhorka waliigallee ammoo rifeensa akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam rifeensa ni dheereffatan gaaf garii hamma gurraatti gaaf garii hamma mormatti akkasitti mataan kee bu'ee wal qixxaatee akka dardarri keenya kabaadiyyaa moora takkaahuu dhadhaatti godhee filaa keessa kaayee deemuun suni kuni halaali. Ammoo dheeruma sanuu as garagalanii yooniifi gartee karaa akka shooshaatti duubaan hidhuun dhala fakkaachuu waan akkasiirraa haa fagaatanii. Gaafii itti aantu gaafiin itti aantu akka jiru obboleessi keenya tokko nuti wanni barbaannu isinirraa karaa raadiyoo Nuural Hudaatiin rabbi isin haa gargaaruu jedha obboleessi keenya kuni. Hedduu gartee dhiiraa dhalaanis haadha manaati abbaa manaatiis namni cuftinuu kiisha isaa kana keessa jawwaaluma kaayyatee deemaa wal bira yoo dhufee salaam je'ee boodaan jawwaaluma kiishaa fudhata. Masgiida illee dhaqu jawwaaluma baafata. Walitti dhufu jawwaaluma baafata. Zikriin dhaabamti, quraanii dhaabbate. Wanni kun qalbii namaa fuudhamee jira. Mee bakka tanatti dhaamsanuu dhaamaadhaa jedha. Yaa gabricha rabbii. wanni meeshaan ammayyaa dhufteen tuni fakkiin isiidha akka ableeti. Ablee yoonii fi namaan ajjeeftees numa ajjeefti. Yoo wahiin qalachuu feetes yoo wahiin nyaachuu feetes kuduraan wahumaan itti gartee dalaydee dalaydii ableen. Haa ta'u meeshaan ammayyaa tuni waa hedduu ni'imaas of keessaa qabdi niqma adaabaas waa hedduu of keessaa qabdi. Dhaamsi walii dhaamnu yaa gabroottan rabbii bakka jirtan cufattu khayrii isii keessa jiru yeroo godhaati. itti fayyadama ammoo hoggaa nama bira ziyaaraa dhayxan hoggaa takkaa namni isin dhufe ilma namaatiif keeysaahu haadha abbaa obboleeyyan keessan rahima ziyaaraaf dhayxan jawwaal keeysan cufa hira isaaniif kennaa isaanii wajjiin haasawa ammoo kanumatti ka ol seenu jawwaaluma kana qabatee deemuun hedduu hedduu bakka tana keeysatti arra wallaahi diqqaa guddaa odoo saalaa aruu zaalli dhayxe odoo bakka feete dheyxe namni waan kana asin baafanne hin jiru dhalaalleen akkas ta'uun ni malti duuba. Tanaaf jecha akkuma san akkuma obboleessi keenya jedhu quraannilleen arraan tana kamasgiida keessa kaayame hafee hotta. Quraanni kun odoo jiru kagartee jawwaala keessaa namni fayyadama. Haraam hin jennuuni garuu mee kagartee waqfii godhamee masgiida kaayame kun tokko haadhaa fi abbaa isaatiif kaaya. tokko waqfii jeemmataa isaatii kaaya namni kunilleen ajiri harkatu mee yeroo masgiida seentan jawwaala dhiisaa isaan qaraa garuummoo jawwaala irraa qara'uun haraam hin jennuun gaafiin itti aantu akka jettu obboleessii teenya takkaatu akka jettu namni tokko yoo ganamaan ijoollummaan dhalatee haadhaa fi abbaan nama bira namaaf na kennanii achi guddate namni kun sigalee intalti tuni haadha abbaan beektu warri ilmoo tana guddisees haadha abbaan keessan abaluu fi abaluu jedhanii itti himne. anamma eegaan guddadha if bareen boodatti bar abbaan kee abaluu haati teetilleen abaluu jedhanii naa himan warri keenya sunilleen na barbaadanii if nan barsiifne ani hin beeku amma ani haadha abbaa kiyyaaf warruma na guddise kanaan beeka kaniin kaddamaa jiru kaniin tajaajilaa jirus isaanuma bakka tana keessatti maaltu anarra jira maaltu anarra jira tanaaf ittiin gaafatamaa yaa gabritti rabbii warri akka keetii hedduu ta'uun ni mala. garuu wanni ni shakku ilmummaan haadhaa abbaan abbaan haa ta'u haadha haa ta'u ijoollummaan namaa kennan ka jala deemanii bakka sanatti ziyaarre ilmuma intalti dhalaa baati sagal fuutee garaa si baadhattee deemtuun itti cinqattee dhalte abbaanis ilmuma saata gaafa duraa ol fuudhee taphachiisee beeku takka namaaf kenne hamma intalti tuni hoyiruma geessutti ilaaluu dhabuun waan nama rifachiisurraa. ati immoo wannichiin dura waa takka sirratti hin jiru guyyaa dhageessee abbaan kee abalu haati ta'e abalu jedhanirra bakka isaan jiranii barbaadi ziyaari waan dandeessuus isaan kaddame. Ammoo warra kanaan na guddisee isaanumaan na kennata jettee jarri kunni haasin godhu si godhu hin dandeenye takka tanan irraanfate. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleettiin teenye takka. Nama tokkoon jaaladhe innillee na jaalati garuu naaf inni dhaloota biyya biyyaati. Fageenya biyyaa kanaaf jecha warri keenya na didan. Yaa gabritti rabbi atis nama kana waan irraa jaalatte sumaatu beeka kutaa fedhe haa ta'u baalee arsii hararii walloo wallaggaan jimmaan elebaaburi bakka fedhe haa ta'u nama kana eega nama kiyya jettee beeytii afaan tokko dubbattan waan irraa jaalatte siitu beeka yoo ammoo ati aangoosa barreedi bareedina isaa barnoota isaa koorsii isaa shanyii isaa kanaaf ka jaalattu taate atilleen dogongora qabda namni ati jaalatte kun diiniif ati yoo jaalatte islaamummaa fi iimaanaaf jecha namni ati heerumuu qabdu kanuma ati jaalatte kana nama kana as garagalanii warri biyya kophuuti siin jechuu si dhoorkuudhaaf mirgan qaban garuu ati heerumsiisuu hin dandeeysu wanni ati dandeeysu ulamaa'iin gargaarsifadhu adeerran saatiin adeerran keetiin gargaarsifadhu nama ati jaalatte kana akka gammachuudhaan abbaan kee ni kaasi godhu gaafadhu. Gaafin itti aantu akka jettu obboleettummaan tan jettuuni. Uummanni niin gartee ani har'a gahaadhaaf abbaa kiyyan beeku isaan kanan na nyaachisee na obaasee na barsiise isaan kun ni kaana godhuu ni danda'anii yaa gabritti rabbi. Deebisaan tun deebite armaa ol sii deebite. Tanaaf jecha namni tokko nama nyaachisuuf nama obaasuuf nama qaraasisuudhaaf foon namaan ta'u takkatti tana beeki ammoo abbaan si dhale yoo isa saniin nama isii ta'u sila nama si nama isiidhaaf ta'u agarte bakka si buufadhee kenni yoo jee uma takka illee hin qabu halaal callaadha akkasi beeki gaafin itti aantu akka jettu. namni tokko yoo niifi gartee intala takkaa wajjin si gaggaalummaa hojjete isii butuu takkaawuu wal jaalatanuu takkaawuu jaalattee jala deemtu eega walitti hamtuu dalaganii yoo nikaa wal godhatan nikaan sun akkami ta duraati wanni rabbii tokkicha kadhatanii irraan dhabne kadhannu hulaa zinaadhaa rabbii haa cufu dhiira keenya eenye zinaatti haa ajeysu dhalaa teenyaas zinaa itti haa ajeysu rakkina zinaa goonuuf rakkina gartee gurbaanis waan karaa laafaan argachuu danda'u zinaa godhuuf numan qabu. Isiin hoo gurbaalleen odoo ka isii butu taate gurra lamaan qabattee hanga dandeessutti iyyuu qabdi malee ustee deemuun ma'siyaan hukmii shari'aa haddii yoo ta'ellee isiin rakkatabamti. Yoo jarri kun humnaan qabee waan kanatti dalage ammoo isiirratti humata kan jiru wanni isiirra jiru toobaa qofa malee hatta haddiileen isiirratti hin jiru. Maaliif wanni kun waan isiin itti dirqamte jechuudha. Ammoo kanuma kaatee jal jettee jaalala shayxaanaati yoo ka wajji hamtuu dalayduu taate dardara taatan isin lachuutu xukumii shari'aa isinirra jira. Yoo cin dura inninis fuudhee atis heerumtee jiraatte sirratti rajmii jira rajmiin isinuu ajjeesu. Duuba xukumii shari'aa keessatti wanni akka bakka tanaa jabduu hin jirtu tanaaf jecha hukmii tana keessatti ulamaa'ii hedduu fatwaa ol kennanii hootaraa ol deebi'aati nuural hudaa keessa barbaaddadha jala deema waa hundi ol kaayamtee jirti namni akkasii akkamitti ni haaromfachuu dandayaa achumarraa agartan gaafin itti aantu akka jettu namni tokko namni tokko maqaan isaa abbu afuritti abbu afuritti kayaamatu yaamamu ta'e fakkeenyaaf Ahmad Yuusuf Ali Ibrahim Achoof duuba aniin kuni yeroo barnoota keessatti fatanaaf jecha kompiitarriin fudhatu maqaa kee kana dheeraa jidduu kana idduu darbii kana waliif fiidiitii sadii godhi naan jedhaniitiin akkas godhe kanaaf jecha badiin maaltu narra jira yaa gabricha rabbii ta duraatii wanni tuni badii jettee yaaddee addaan baafachuudhaaf akka keetti rabbaa heddummeessu garuu maqaa laal abbaa kee laal abbaan keetillee odoonii fi iddutti hafee sii fi akaakoo keetii fi kaanittillee jettee rakkoon takkan jirtu badiin abbaa kee jibbansaaf maqaa jijjiiruun udcuuhum liaabaa'ihim je rabbiin maqaa isaa jijjiiruun jibbansaaf dhorka. ammoo maqaa sirreessuudhaaf wanni silaahuu meeshaa addunyaati rabbiin ni beeka abbaa kee kan si dhale ni beeka atillee ni beekta maqaa dheerate kana sirreessuudhaaf abbaa keetii fi akaakuma dura yoo wali gootee sadeen irra dhiifte huuma takka illee sirratti hin jiru badiin haa abbaa irraa dhalatan sabarraa dhalatan gosarraa dhalatan inkaaruu hin biyyoo an isaanirraa himi jechuutu macsiyaa فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى
baarkallaa fiik sheekeen kabajamoo fi jaalatamuu horgatan lo'aawul islaam rabbiin umrii dheertu fayya guutuu waliin sinaa badhaasu horaa bulaa deebana hayya hordoftoot keen sagantaan kennan mallee akkumittuu jira mee beeksistoo gurre sanbuus beeksisii kiyya maatiin miidiyaa nuural hudaa magaarriyaad bor sagantaa eebbaa guddaa qaba koneen sagantaa kanaa sagantaa boriitiif qophii isaa xumuree isan eegu jira sagantaa eebbaa kan irratti ulamaa'ootii gurguddoon bikeenna ustaazotaa fi keessummootii hedduulleen irratti affeeramanii jiran akkasuma mallee qophii bashannanaa fi barumsaallee hedduu harkaasanii qaban ta'uu ibsan guyyaan juma'aa borii feebruaarii 1 2019 akka milaadiyaatti immoo jimaadul awwal 26 1,440 akka jiraa guyyaa jimaataa jechuun jimaata galgal iddoon karaa daa'ir dhihaa waajir stc dur masar nifsal qamar sagantaan eebbaa kun salaat magribaa irraa eegal kanaaf hawaasi muslimaa magaan riyaadii fi naannoo sun jiraattan akka sagantaa seena qabees kan irratti argamtanillee dhaamsisanii dabarsanii jiran. Mee hamgar qophii teentaa dhumaatti san geessa qophiin teentaa dhumaa qophii seenaa dubartoota biyyaa'ota ta ustaaz keen jaalatamaaf kabajama ustaaz abu mus'aabiin dhiyaatu ustaaz abu mus'aab waliin turti gaarii qabaadha.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن نقيفتوتك إن ورتيبي نور الهدى baga jiraattan isiniin jenna bakka jirtanitti rabbiin subhaanahu wata'aalaa khayrii ufii qabu keessa isin haa kaa'u kanatti aansuudhaan akkuma beekamu darsiin keenna ka har'aa jechaadha qisa sun isaa il ambiyaa seenaa dubartii ambiyootaati seenaa dubartii ambiyootaati dubartii ambiyootaallee hedduu barannee har'aan kana immootu namni nuti barachuu deemnu haajaraa imra'atu ibraahiima alayhi salaam haajaraata jedhamtu niitii nabiyyanaa ibraahim barachuu deemna seenaa isiidha seenaa isii irraa darsiin tokkoffaan kun akkana jedha seenaa isii darsii tokkoffaa irra jalqabuu jirra akkana jedha duuba عندما دخل إبراهيم عليه السلام مصر وبصحبته امرأته سارة رضي الله عنها وكان يحكمها جبار عنيد وفرعون مستكبر شديد وأنجدا nabiyyana ibraahim alayhi salaam yeroo agartee biyya misraa kana seenu biyyattii amma misra jedhamtu tana ijibtiin biyya gibxii tana yeroo seenu niitii isaa ta duraa saarraa qabatee seene saarraan tun akkaan bareeddi jedhan duuba dubartii agartee rabbiin uume tana keessatti warra zabana isii keessatti takka isii bareedduun jirtu akkaan bareeddi jedhan gaafa san warri mootiin masriin bulchuu mootiin biyya masrii ka gaafas masri bulchuu nama akkaan jallataa mata jabeessa duuba ammallee nama boonaa akkasuma agartee namaan laaffanne nama haalli isaa jajjabaadha ka akkanaa kana nama akkasiiti mustakbiruun shadiid jedhan duuba ka akkaan boonu jecha nama akkasiiti namni gaafa san biyyattii masrii bulchuu jabbaara yoo jedhan agartee ka nama jallataa jechuu duuba فأتاه رجل من حاش من حاشيته فأتاه رجل من حاشيته وقال له إن في أرضك هنا رجل معه امرأة لها من الحسن والجمال نسيب موفور لم تحظ بمثله أنثى من بنات حواء عليها عليها السلام أكنجد دوبا وانجد أن قربان تكو أغرتني ka gargaartuu mooticha kana irraa ta'e warri mooticha agartanii biyya masrii bulchuu kanarraa ka ta'e dhufee nabiyyanaa ibraahim biyya kana seenuu argee niitii isaa tanallee argee jennaan mooticha kanatti dhufee hime maal jedhe waan jedheen duuba gurbaan tokko dhufee ganda kan kee kana seenee qubate biyya masrii jedheen hintalli isaa waliin deemtu takka hin bareeddii miti ajaa'iba fakkaatti ati takkaa agartee hintala akkanaati milkooytee hin beeytu jedheen akkana fakkaattun waan agarre jedhe agartee kaa dubartii hawwaa irraa hawwaa jechuun agartanii kaa akkuma abbaan keenna aadamii haati teenna hawwaa dubartii hawwaa irraa jedheen duuba akkana jechuun ma'anan dubbii dubartimarraa jechuu waliigala dubartii irraa jechuu ta akkas bareeddu hin agarree jedheen duuba ta nasiiba nasiiba guddaa qabdaa dhaqqabadhu jedheen duuba isii tana harkaa fudhadhu jechuu isaati duuba nabiyyanaa ibraahimiitti kakaasutti jira duuba ولما سمع الخبيث الذي استدعى إبراهيم عليه السلام ليأتيه فجاءه إبراهيم ليعلم ما يريد فسأله الجبار من المرأة التي تصحبك قال هي أختي موريا عن أنها أخته في الإسلام فقال له أرسلها إلي حتى أنظر إليها الله أكبر وأنجل أندوبا waytima dubbii kana dhagahe mootichi jallataan sun nabiyyanaa ibraahimiin ni yaame nabiyyanaa ibraahimillee maaliif na yaame jedhee agartee yaamicha isaa kana waanii beekuudhaaf dhaqe wayta inni dhaqe waan jedheen hintalattiin sii waliin deemtu sun maali jedhee gaafate nabiyyanaa ibraahimillee sharrii inni deemuuf kana argee obboleettii tiyya jedhe isiin obboleettii tiyyaa jedhe yoo jaartii tiyya jedhe nabiyyanaa ibraahimiin ni ajjeesan maaliif jennaan namni jaartitti naman dhiisu kanaafuu agartee kaayoo ajjeesan malee sharri isaa ofirraa kutuu hin danda'anii kanaaf ni ajjeesan nabiyyanaa ibraahim siyaasaa kana ni beeke duuba dubbii maysee isiin obboleettii tiyyaa jedhe isiin immoo haqiiqatti obboleettima isaati obboleetti islaamaati agartee ka namni agartee islaamaa waliif obboleewwani jechuu kanaaf agartee obboleetti islaamati garasitti qassadee tawriyaa godhe faqaala lahu arsilhaa ilayya hattaa anzura ilayhaa jedheen duuba isii san gama kiyyatti ergi haga an isii laalutti nin laalaa gama kiyya ergi jedheen ajaa'ib وأقفل إبراهيم عليه السلام عائدا إلى بيته وأخبر سرة رضي الله عنها أن الجبار يرغب في رؤيتها وأنه ذكر له أنها أخته قاصدا أنها أخته في الإسلام وطلب منها ألا تكذب عنده حين يسأله حين يسألها عنه حين يسألها عنه دوبا نبينا إبراهيم قرمنا إسا ديبي نيتي إسا سارت نهمه موتيتي فكتان كن أغرتيسي أرقو فدا جدين yeroo inni na gaafate isiin maal sii taati jedhee obboleettii tiyya jedhee itti hime jedheen ati obboleettima tiyya jedheen islaamummaa keessatti akka nan kijibsiifne yoo inni si gaafate obboleettii isaati jedhiin jedheen وانطلقت سارة رضي الله عنها قاصدة قصر فرعون سارة ندمت كما نمت كنا غر فرعون كنا فرعون جتون فرعون نبينا موسى سنوسون تئن warra biyya masrii bulchu maraanuu fir'auna jedhan akkuma nama habashaa bulchu maraanuu najjaashii jedhan duuba agartee ka jallataan sun namtichi jallataan biyya masrii bulchu sun ni yaame gara san ni deemte duuba saarran saarran garas deemte nabiyyanaa ibraahim waytima san mihiraaba isaa seenee salaatatti seene rabbi kadhachutti seene akka rabbiin isaa fi isirraallee gara galchu sharrii inni deemuun kana akka rabbi irraa deebisu du'aayii kadhachutti seene namni itti iyyatan ka biraan jiru rabbii alamaa male waytima isii waytima seente saarralleen isarratti wahiina dakalat alayhi aqbalat tatawadda'u watusallii wataqulu allaahumma in kuntu ta'lam allaahumma in kunta ta'lamu annii aamantu bika wabirasulika wa ahsantu farjii illaa alaa zawjii falaa tusallit alayya haadha alkaafir akkana jette duuba waytima isarratti os seente rabbi isirraa haa jaalatuuti yaa rabbi atiin kun ni beeyta ansitti amane rasuula keellee dhugoomse qaama kiyya kasaalallee tiifadhee jaarsa kiyyaan maletti nama biraatitti hin kennu يا ربي أتي أمري كان يونان كيستي بيتي فلا تسلط علي هذا الكافر كافر تتكن نرت موسسين جتدو أكن جتدو آي كانت ثم إن الجبار مد بيده إليها يريد أن يم- أي- أن يمسكها فيبست إلى صدره وتحولت إلى خشبة إلى كشبة يابسة وغطى فرعون حتى ركض برجله فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل الله أكبر eega sanii waytii irratti ol seente wadda'attee salaattee rabbi kadhattee namtichi agartee kaafirtichi mujrimtichi zaalimtichi harka itti diriirse badii itti dalaguudhaaf harki isaa achumatti goggoyde muka agartee goggogaa taate hay- harki isaa ammallee lafa dhahee gaggabee lukaan lafa dhidhiite isiin rabbi kadhatte duuba yaa rabbi yoo inni kan du'u taate isitu ajjeese naan jedhan jennaan rabbiin ammallee gadi dhiise gaggaba bayfatee jennaan ammallee ka'ee itti deebi'e wayta inni harka itti diriirsu isiin rabbi kadhattee salaattee rabbiin akkuma duraa sanitti isa deebise harka isaa goggoysee muka godhe ni gaggabse akkuma sanitti duuba ammallee gaggabee jennaan yaa rabbi yoo ka du'u taate isi ajjeese naan jedhanii hin bahu akkam ta'a jette hin rakkatte yaa subhaanallaa akkasitti rabbiin ammallee agartee isaa kana gaggaba bayfachiise achii ol ka'e ka lukaan dhidhiitatee jedhe kun taraa sadaffaa yookiin afraffaa keessatti waan jedhee warra i- i- agartee kaajeesha isaa ka isatti fideen isin waanatti hin finne sheyxaana malee jedheen tun sheyxaana ilma namaatii miti fuudhaa ibraahimitti narraa deebisaa jedheen haajaraallee jala kennaafi jedheen badiin isiin an dhaqqabini akkasitti duuba agartanii saarraan rabbi isinraa haa jaalatu naga hangama nabiyyanaa ibraahimitti deebite allahu akbar ولقد ذهبت سارة إلى الجب... آه... ولقد ذهبت سارة إلى الجبار ثم آبت إلى زوجها إبراهيم الله أكبر سارة ندمت كما أغرتيكا namticha mujrimaa sanni deemte eeganaa ni deebite gama jaarsa isii ibraahimitti nagahan rabbiin akkanatti tiisee nagahan isii deebise rabbiin akkanatti tiisee nagahan isii deebise nabiyyanaa ibraahim yeroo isiin deebitu maalitti jira salaatatti jira وكان إبراهيم عليه السلام في, السلا في صلاته فلم يكد يف يفرغ منها حتى بادر بالسؤال حتى بادرها بالسؤال محيم أي ما وراءك فقالت كفى الله كيد الفاجر كيد الفاجر الكافر وأخدم هاجر نبينا إبراهيم صلاة كيس جراد الدفي سلام تابا فتي سؤالا قم إسي جرجري مال سد لقنا متججر إيقا فنان وان جتين دوب ربي سبحانه وتعالى كيدي إسا ملا إني بافتي كفاجر تجي بافتي ربي إني دي بسيجت إن أنجس نيفي هاجر اللي نو كني جت كنو أكا نو كدمتوف الله أكبر أكسين هاجران هركا أغرتي نبينا إبراهيم سنت إن شاء الله تعالى سينا كنا آه، يرو اتعان كيستي ولي دبتشو جرانا أغسيف نقها النوتر سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maasha allah ustaaz abu mus'aab rabbiin umrii dheertuu fayya guutuu waliin siyaa badhaasuu horii bulii deeban hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya har'aa kan fakkaata sheekeen kabajamuuf jaalatamoo doktar lo'aawul islaam akkasumas ustaaz abu mus'aab rabbiin umrii dheertuu fayya guutuu waliin sinaa badhaasu keessumoota keenyallee akkasuma rabbiin warra hojii isaanii irraa qeebalee ajrii rabbi irraa argatu isaan haa godhu horaa bulaa deebanaa sanin jedhe warri am karaa saatalaayitii fi miidiyaalee hawaasaatiin nu hordofaa jirtanillee baarakallaahu fiikum wajazaakumullah keeran haaka sagantaan ta'ittaantu walitti deebinutti naga rabbii keessa nuu jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akhiraa cuf argadhaa horaa bulaa deebanaa isaniin jedhaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما